radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri isanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho nanjye venuste yishimiye imana mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize nakiriye umubyeyi witwa alice gashirabake wifuzaga kumenya amakuru y'umwana we bamaze imyaka cumi n'itanu batandukanye yatubwiraga ko uwo mwana twayigize vestine abana na se nkuru nziza edouard ariko atazi aho baherereye dore uko alice gashirabake utuye mu karere ka huye umurenge wa kigoma akagari ka gishihe yabivugaga umwana ndangiza yitwa twagize vesitine mwaburaniye he twaburaniye mu rwanda nta handi hantu twari twaragiye mwaburanye ryari ubundi yavutse muri mirongo icyenda n'umunani mubura muri bibiri n'icyenda itariki ntabwo nibuka mu rwanda umuntu ahaburira umwana ati twari twamubyaranye niwe waje aramutwara nimba umwana yarasanze se ikibazo cyawe ni ikihe umusanga yaje aramutwara aratubwira ngo azamuhereza aze kudusura urumva muri bibiri n'icyenda muri bibiri na makumyabiri na kane kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta makuru ye nta ki nta no kumenya ngo ese bari hahandi mu bugesera yavuze bagiye kuba tangiye uko nguko ise yitwa nde inkuru nziza eduard mwarabanaga aho ngaho ku gikongoro aho oya ntabwo twabanye ku gikongoro mwabanaga hehe mwa kugira ngo uwo mwana avuke mwahuriye he twabanjije nari naragiye nyine mu buryo bwo gukorera amafaranga ndi umwana tubana aho bita igabiro yego yari umusirikare igabiro mu kigo cya gisirikare wabaye mu kigo cya gisirikare igabiro agufata nk'aho uri umugore we hoya twabanjije kubana nyine Muri nawe inshuti.
afite ahandi hantu undi muntu yarindaga afite shefu wabo yarindaga yego baza kuhimuka tujyana i cyangugu igihundwe niho uwo mwana yavuye noneho ngewe ngaruka iwacu imiti yahoze ari komine maraba tera ubwo ikigoma twaje kujyayo nyuma muvuye igihundwe eh, yaravuye mu gisirikare cyangwa bamusezereye eh, niki cyatumye aza gufata uwo mwana akakubwira ko mujyanye mu bugesera amajije kuza kumutwara yambwiye nyine ko ari umude yabaye umudemobe Mhm.
umwana yambwiye ati nifuje kuza gutwara umwana wanjye urumva umwana nyine twabanaga ikigoma ahandi nari naragiye gushaka ariko inshuro nyinshi akaba iwacu isimbi mu murenge wa simbi akabana na papa wanjye kuva icyo gihe bibiri n'icyenda kugeza ubu ntabwo yaje nta telefoni nagiraga nta n'undi muntu wari ufite telefoni ngo aradusigira nimero ngo tujye tubaza ngo ese amakuru byifashe gute Mm, ubwo ngubwo nyine bigenda uko birangira uko nanjye sigaraho igihe kiza kugera nk'umubyeyi nanjye nimba ndishobeye ndavuga ntariko se umwana wanjye niwe wari imfura yanjye ko yagiye akaba yaraheze akaba nta n'amakuru nzi nibaza ese umwana wanjye abaho ese umwana wanjye ntabaho ubwo nyine biranyobera nkajya mbiganiriza n'abandi babyeyi bakaba n'abambaza nyine babasobanurira ko se wa mwana yaragiye burundu yaraheze na n'isaha nta makuru ye uzi umwana yari afite se kandi ntabwo sigeze amwihakana ntigeze avuga ko atari uwe ahubwo Mm.
yaje gushaka uko ameze ashaka kumuha imibereho myiza aramutwara ajya kumurera kandi mubyumvikanaho uwo dukeneye ni inkuru nziza Edouard.
eduard kugira ngo tumusabe Mm.
yuko yazatubwira tukabahuza kugira ngo usuhuze umukobwa wawe umaze imyaka cumi n'itanu uh, mutandukanye ariko uzanashimire uwo mubyeyi ise eh, Edouard Nkurunziza uh, wifuje kurera umwana yabyaye atamutereranye atamuretse ngo arebwe n'abandi
agasaro kaburaga kabonetse
abambasaderi b'ijwi ry'amerika badufashije gushakisha kugira ngo tumenye aho eduard nkurunziza aherereye turahamenya ndetse tubona na nimero ye ya telefone urakomeye ni nkurunziza eduard tuvugana ni venuste nshimiyimana hano ku ijwi ry'amerika amakuru yanyu neza mpamagaye ndi hano mu kiganiro agasaro kaburaga Eh, mbahamagaye kubera yuko hari umudamu mwabyaranye umwana witwa alice gashirabake ah, mufitanye umwana witwa vestine umubyeyi rero yaje hano mu kiganiro atubwira ko waje ku gusaba yuko umwana wamutwara ukajya kumurera kubera ko ataramufite nawe yaragiye gushaka ndetse ndanamubaza ntese ko yagiye kurera umwana we ikibazo ufite ni iki hati nta kibazo mfite rwose yamujyanye twabyumvikanyeho ariko nta makuru y'umwana mperuka nagira ngo mbabaze niba mwamumbariza nkazashobora gusuhuza uwo mwana nagira ngo musabire mbese birashoboka yuko mwamwemerera akamenya amakuru y'umwana we akaba yanamusuhuza gusa nigeze mwangira ko yaza kumusuhuza oh uri imfura urakoze cyane rwose umva icyo nakubwira izo izo nomero ni izanjye zimuhe yego munyohereze nomero ze ngewe nze kumumuha bavugane Oh, ubu ntabwo ndi mu rugo ariko naza kumuha bakavugana yego cyangwa se a- mumuhe nomero aze muhe bavugane cyangwa se azaze no kumusura gusa amarembo arakinguye Oh, uri imfura cyane ibi rero ni ibintu rwose nkunda cyane hano mu kiganiro agasoro kaburaga iyo mpuye n'ababyeyi bafite urukundo nk'urwo rwawe ba- bakunda abana bakashaka nuko n'abana bamenya aho bakomoka n'abandi babyeyi biranshimishije kumva yuko eh, si ikosa ryawe ntiwigeze wanga ko umwana abona nyina ni uko nyina atamushatse kandi wavuga uti ubwo amushatse ubu ngubu aze mumuhe ndumva ari ikintu cyiza nta kibazo rwose ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'imana murakoze imana ibaha
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga turi mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine muri komine ya masango hahoze ari perefegitura ya gitarama umubyeyi witwa umurisa vestine yatandukanye n'abana be babiri wari ufite imyaka itanu ivete afite umutoni wa se na murumuna we wari uruhinja wapfanye na nyirasenge wari umuhetse nyuma y'imyaka mirongo itatu ivete umutoni wa se ari mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kimironko akagari ka nyagatovu umudugudu w'urugwiro arashakisha mama we kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo mumfashe gushakisha nanjye umubyeyi wanjye nabuze ariwe mama wanjye
mwatandukaniye he dutandukaniye muri mirongo icyenda na kane dutandukanira ahitwa muri seze munini segiteri rukina komine yari masango twatandukanijwe n'intambara muri mirongo icyenda na kane niho mwari mutuye cyangwa se mwari muhanyuze muhunga Eh, niho twari dutuye niho twari duhunze duturuka hanyuma byagenze gute kugira ngo mama wawe mutandukane wari ukiri mutoya wari ufite imyaka ingahe icyo gihe wowe mu icyenda na kane nari mfite imyaka itanu ntabwo ngewe nahunganye nawe bambwiye ko yari arwaye icyo gihe mpungana na murumuna wanjye yari mutoya yari agahinja mpungana na mama wacu ariwe murumuna wa mama Mhm.
wi- witwaga nyiramutarutwa twarahunze bo murumuna wanjye na mama wacu babiciye nko mu birotero bitatu uvuye mu rugo Eh, mama rero ntabwo nzi amakuru ye ntabwo nzi irengero rye umuntu wigeze ampa amakuru ye namenye yayampaye nko muri mirongo icyenda na karindwi ariko nari nkiri umwana mutoya ntafite icyo nitayeho umusaza wabimbwiye bitaga denderi hoseya icyo gihe niho nabaga arambwira ati mwana wanjye hari umuntu w'inshuti yanjye twarahuye ambwira ko yabonye mama wawe muri congo mbwira ko yamubonye ahantu hitwa iwarikare ariko abwira mama ngo batahe bagaruke mu rwanda mama wanjye aramubwira ati sinshobora gusubira inyuma n'ibintu nasizeyo niyo makuru yiwe nabashije kumenya ntabwo muzi n'uwo musaza wabimbwiraga yarapfuye mbese nta shusho ufite ya mama wawe ntabwo umwibuka ntabwo mwibuka nashakishije n'ahantu nabona ifoto ye narayibuze hanyuma wowe warakomeje urahunga uragenda ko nyoko wanyu yari amaze kwitaba imana muri ubu nawe amaze ku- kwitaba imana wajyanye nande ko mama wawe utaruzi aho ari abagira neza barantwaye barankomezanya mu ntambara yose barampisha intambara imaze kurangira nibwo uwo musaza yaje kuntwara ariwe wamuhaye amakuru ya mama ajya kwinshyira mu ishuri none rero uri hano mu kiganiro agasoro kaburaga uravuga uti numvise eh, mushakisha abantu nanjye ndaje ndashaka mama wanjye urumva uri umwana umaze imyaka mirongo itatu utazi irengero rya mama wawe uretse ayo makuru wahawe n'uwo mubyeyi wakureze akubwira ati namenye yuko hari aho ari nta muntu n'umwe wigeze atahuka mu rwanda avuyoza warekare ngo akubwire ko nawe yamuramutse iya nta yandi makuru ye nta n'umuntu n'umwe wundi uzi irengero rye amakuru ya papa wawe wese hari ayo uzi amakuru ya papa wanjye ntago nyazi cyane ko icyo gihe mama yari yarambyariye mu rugo iwabo papa wawe ntabwo umuzi nawe ntabwo umuzi mbese nubwo bwose wari ufite imyaka itanu amazina ya mama wawe urayazi yego ndayazi mama wawe yitwa nde mama wanjye yitwa umulisa vesitina nta kazina bamuhimbaga akiri muto icyo gihe Ari- yari azwi gusa kuri muri savesitina akazina bamwitaga ngo ni nyirabucinkeri Mm, mhm.
niryo babashije kumbwira niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira kikuri ku mutima ni wa munota mbaha kugira ngo mwinegure muvuge neza ibarimo
mama wanjye icyo namubwira ndamukunda cyane ntabwo ndagira amahirwe yo kumubona ndaremerewe nta n'ifoto ye ndayibona ariko nk'umwana we w'imfura ivete umutoni wa se yakundaga kwita shingo
Mm.
ndamukunda cyane kandi ndamutegereje nizeye ko nzamubona ni imfura cyane yampaye ubuzima nk'umubyeyi ndamukunda cyane
komeza urwo rukundo utegereze wizeye imana n'imana mama wawe uzamubona hano mu kiganiro agasaro kaburaga nicyo nkwifurije ngaho rero wakoze kuza ah, kumushaka urakoze cyane imana iguha umugisha mwinshi utagabanyije
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri umugabo witwaga munyarubuga piyeri wakoraga muri elegitorogaze mu ruhango yitabye imana asiga umwana w'umuhungu wavutse muri uwo mwaka uwiyiremeye patrick ufite imyaka mirongo itatu n'ibiri yamaze guca akenge yatangiye gushaka umuryango we abo yabonye ntibamwemeye abo yari yizeye baratabaruka ariko ntiyacitse intege arashaka se wabo yamenye ko ashobora kuba atuye muri canada nubwo atazi izina rye uwuyiremeye patrick atuye mu karere ka ruhango umurenge wa byimana akagari ka mpanda mudugudu w'akarenge
ikintu kinzanye nanjye pa- nanjye ndi umwe mu bari gushaka umuryango
umuryango ushaka wawe uri hehe mwatandukaniye he
umuryango wanjye nshaka navutse muri mirongo cyenda na kabiri papa yavukaga hariya i musambira mu karere ka kamonyi yakoreraga iki- ikigo bitaga elegitorogaze niho bamujyanye ajya gukorera aho ngaho iwacu mu karere ka ruhango niho yamenyaniye na mama niho ba- niho bakundaniye niho yamutereye indaho iwacu intambara ibaye papa ava- baramwica arapfa Oh, komera ababuranye gutyo na mama igihe cyarageze nza gu- nza gusha- nza kumenya ubwenge nshakisha umuryango aho aho uri aho nkumenyeye menya abagabo babiri babaga i kigali undi nawe ngaba muri canada aho kuba muri canada wo- ngo w'umukuru w'umuryango sin- uwo mugabo wundi sinjya yanze kumbwira izina rye uwo namenye bwa mbere bwa mbere twageze nageze iwe yari atuye hariya ku gisozi aho bita labe- ni- dere- laboratwari ngezeyo turaganira arananyishimiye arambwira ati rwose uri amaraso yanjye ntabwo uri amaraso yacu turi nzi no kubibona arambwira ati noneho genda witegure muri iyi minsi uzaze nkujyane kwa mukuru wanjye utuye mu gasyata umupapa witwa michel niwe nzakujyanaho nawe ni mukuru wanjye misheli irindi zina rye ni irihe irindi zina rye ntabwo ndizi ba- bamuzi ku izina rya papa nara atuye hariya mu gasyata ku bigega ubwo ngubwo muri iyi mi- muri iyo minsi nari ndimo nitegura ngo nzaze ajye ku- kunyereka uyu muryango wundi nibwo yahise bahise bamuroga arapfa oh komera amaze gupfa ubwo ngubwo ndaperereza n'aho ngaho mu gasyata ndashyira ngerayo ngezeyo umudamu we arambwira aravuga ati rwose pe nuko ari ibintu byanze uri amaraso yacu ntabwo twa- twanga Mm.
ariko uwo mupapa Michel aravuga ngo ngo wowe ngo ntabwo ngo nkuzi ngo icyo gihe cyose ngo mama wawe ngo yara ngo kuki ngo atakuzanye ndabwira mama yagize toroma agira ibibazo nubizi isaha ni ngewe uri guhiga nkatunga umuryango Mm.
kuba ataranshakishije n'ubu ngubu hari abapapa bo mu cyaro ba- bari inshuti ya papa nakubwira amazina ye ukabyumva ati oya kuko uwo misheri impamvu ata- atari na n'ubu nakubyumva icyo gihe intambara yabaye ari umwarimu muri uganda ubwo yanyanze gutyo ariko hakaba hari abana b'abakobwa barerewe kwa mukecuru papa yari yaratu- yarazanye gutyo nabo b'imfubyi uwo mupapa wapfuye ku gisozi bita- bita egide yari yambwira tuzaze njye kukwereka abana papa wawe yareze mukuru wanjye nakwanga abana papa wawe yareze niwe uzaba uri umwana wabo iyo ngiyeyo ntabwo amfata neza arambwira ngo si ikintu cyarambabaje cyane ni uko yambwiye ngo iyo nza kuba basi narize nkaba n'umuyobozi ngo wo mu karere ka kamonyi ngo ubu nanjye ngo mba narabonye ibya- narabonye umuryango ngo nanjye ngo mba narabonye umu- umu- umwanya mu mu bintu bya data hariya ni icyo uri kunziza ati icya kabiri ati nta mafaranga wa- u- ufite ngo tu- ngo ngo ujye kwipimisha ngo dnl ngo umenye ko uri umuryango wanjye Mm.
niwe mbogamizi na n'ubu mfite ariko ikintu kindaje ishinga ni ugushakisha abo bavandimwe papa yareraga najya amahirwe nabona n'uwo mugabo uba muri canada nashyira nkabona umuryango ndahangayitse mubyeyi ndahangayitse pe ngize imyaka mirongo itatu n'ibiri none se uwo uba muri canada ni mukuru wa munyarubuga iyi ni- niwe mukuru w'umuryango niwe mukuru wa munyarubuga reka dusubire inyuma kugira ngo radiyo ijwi ry'amerika muri canada abantu benshi barayumva Um, ku Yego.
isi yose ni ukuvuga rero yuko eh, kugira ngo aziyumve kumva yuko uvirimwe n'uwitwa munyarubuga petero pierre wakoraga muri etorogage mu ruhango yego Uh, biroroshye kwiyumva Mm.
ariko wambwiraga yuko akomoka hehe akomoka ku kamonyi papa akomoka ku kamonyi mu mu- hari ako kamonyi hari hari hari nuza kuri arete yo ku kamonyi imusambira aho bita ishaka none waba waraperereje ukamenya amakuru ukamenya amazina ya sokuru amazina ya muzehe yitwa musanganira ariko ntawigeze ashobora kukubwira yaba ejide yaba misheli nta urabasha kukubwira izina ry'uwo mukuru wabo uri muri canada kuko urumva ara- uwari kubimbwira n'uwo egide wapfuye niwe wari wabashije kumbwira atazangeza ku muryango wose n'uwo muri canada muhamagara mwereke yuko hari umwana wabo uri ku kwandagara uri hanze nibona agize ibyago ahita apfa nta wundi none se uwo yiremeye karame urashaka umuryango wawe birumvikana wakuze ufite ibikomere ubona na mama wawe afite ibikomere ariko nawe ntabwo ushyira imbere bya bindi abanyarwanda ba- bamwe bashyira imbere cyane byo gushaka imitungo no kuba bayigwa inyuma hoya Mm, ngewe ikintu nshaka mm, ni uku ndashaka umuryango pe nubwo ibintu babinyima ariko nkava- nkavuga ngo ubu wenda ndanarwaye cyangwa ngize n'ikindi kibazo ndabamagaye ndababwira ati papa cyangwa kanaka narwaye cyangwa mwumva nk'umwana ufite umuryango iby'imitungo byo ntabwo bindeba kuko izi saha nimba mbasha kuba nakorera ibyo bitanu nkamenya kubirya bira- biranyura pe ariko icya mbere icyo nshaka ni umuryango nta kindi none se uyu misheri tutazi irindi zina rye tumuzi gusa ku izina rya papa nara atuye aho mu gatsata ni mukuru wa so ah, ni mukuru wa papa ashyira imbere ibyo bintu bataguhuta abanje kwipimisha cyangwa se ni uko gusa adashaka kukwakira atashaka kukumenya ikintu ikintu ngewe nabonye n'abantu iyo mbibaganirije Mm.
kuko ibyo byose no mu kuvuka kwanjye n'ibiki byose byabaye aba muri uganda Mm.
uwo murumuna we jide we nta kintu wumve ko n'umudamu wa misheri nyihagera yaravuze ati rwose nuko ari ibintu byanze by'imiryango y'ubu uri amaraso yacu dore us- uri umuryango wacu Mm.
Eji- misheri w'ikintu nabonye ashyira imbere ni uko atanca- atasa nk'aho anshaka hari a- atekereza ko- kuko bafite imi- imu- ibintu byinshi atekereza wo- yuko hari nje gufata umutungo wa papa kandi pe si byo nkeneye ariko Nkeneye niyo waba umuryango.
ushaka uwo mutungo amategeko eh, y'u rwanda arasobanuye neza arasobanutse cyane rwose pe ku birebana nu- n'imitungo y'umuryango n'abagomba kuzungura iyo bibaye ngombwa n'abagomba kubona umunani iyo bibaye ngombwa uri umwana w'u rwanda uri umwana wa munyarubuga kandi afite aho akomoka nta kikubuza kuba wakwifuza kugira nawe icyakuramira mu byo yashize Eh, nta mpamvu rero igaragara y'uko wavutswa ibyo wemererwa n'amategeko y'u rwanda kandi uri mu rwanda ibindi byo ni ibindi ariko se uri hano mu kiganiro agasaro kabura uvuga uti ndashaka umuryango wanjye ejide ntakiriho ni nyakwigendera mishel arahari ntabwo akwakira uri muri canada ntabwo tumuzi nta bandi washoboye kumenya aho baherereye ntabwo nashoboye kumenya byo naba mbeshye abo nshaka cyane ni abo ba- mama babiri papa yareze nawe ari imfubyi nibo ejide yari yambwiye ati hari abana babaga mu rugo papa yareze yanishyuriraga ishuri tubu baranashatse bafite n'ingo nziza ati "Nzabash- nzashaka uburyo nkujyanayo bagire uzu barebe mba- mbi- mbaguperesanteho muganire mbereke umwana w'umubyeyi wa- wabareraga ni ngayo ngo ibyago nagize ni uko ejide yahise yitira ndasaba cyane na misheli papanara unyumva muri kano kanya aho ari mu gatsata agire ubuntu eh, yumve ko icyo ushaka ari ukuba umwana mu muryango ukaba umwe mu muryango kandi ntawamenya icyo imana iteganya ejo wasanga nawe bagukeneye uh, iby'isi ni magirirane ngaho rero uh, uwo yiremeye patrick ndagushimiye cyane Karame.
kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeza kuri papa wawe kuri so wanyu ejide u- utakiriho nabo bose ugishaka kumenya aho baherereye kugira ngo ushyire umutima mu gitere ko ndagusabira amahoro y'imana urakoze cyane ni- iyi nimero yanjye iri kuri watsapu wambona nta kibazo
agasaro ka buraga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani igihe cy'intambara yitwaga iy'abacengezi umusirikare w'u rwanda witwaga inyasi rurangwa yagiye ku rugerero ariko ntiyataha yasize umwana wari ufite imyaka ibiri rukundo eric arashaka umuryango we cyane cyane undi mwana si yasize witwa niragire rurangwa eric rukundo atuye muri kenya mu ntara y'uburengerazuba bwa kenya ahitwa busiya jyewe naje gukurikirana nyine kino kiganiro bwa mbere nyine nanjye narakibwiwe mbwirwa ko iki kiganiro gihuza gihuza abantu batanduka baburanye wenda ugasanga nk'umuvandimwe yaburanye n'undi se cyangwa umubyeyi yaburanye n'umwana we bityo mwebwe mukaba mufite ubu buryo nyine mu- mu- mushobora kubahuza nyine bakabonana Bara- kandi numva ko hari benshi bari barabuze bakabonana none wowe abawe mwaburanye ni bande njyewe rero ubundi eh, navutse papa nyine papa yari umusirikare papa mu gihe yari umusirikare igihe abantu bahungukaga nyine nibwo papa yavuye yavuye ku hariya ku gisenyi araza ajya mu bugesera nyine agiye mu bugesera niho yahuriye na mama aza kubyarana ariko kubyarana nawe yari atarajya mu yatarajya kumwereka umuryango ubwo bamaze kubyarana nyuma mama nyine nkajya amubaza ibijyanye na no mu- no mu- no mu- na- na data wambyaye akanga ku- kubimbwira nyine kubera ko yari azi ko yapfuye kuko papa yishwe n'interahamwe mu gihe cye- cye- cya- cyo muri mirongo icyenda n'umunani nyine kuko nagiye mpura n'abademobe bakoranye bakambwira ko yaguye ku rugamba nyine mu gihe mu gihe bari batewe n'interahamwe nyine mu gihe rimba ari igihe cyaba cyaba ari abanyeshuri b'inyange ni hafi aho ngaho ni muri cya gihe habaga intambara y'abo bitaga abacengezi abacengezi si ni abacengezi nibo bamwishe none se papa wawe yakomokaga he yakomokaga mu mu cyahoze ari cyahoze ari gikongoro aho numva ngo bita za nyaruguru nashatse no kujyayo mama arambuza imiryango baraterana barambuza ngo ngo mi- nyine kubera ko hari umuntu wari uhazi neza aho data yavukaga yarambwiraga ngo eh, ba- bare- imiryango ye yose yarishwe kandi uwabishe n'ubundi yari yari umuvandimwe wabo bimwe byo mu- byabaga nyine kera ugasanga nyine abavandimwe bo ubwabo nyine bijyanye n'ubushobozi bakica n'ibice nyine Mm.
ati rero uwo- uwo ngu- umwe muri bo niwe wabishe mu kubica rero niwe wese yikubira imitungo bansobanura ko bashiki ba data re- bazi ko aribo baba baba baba bakiriho mu gihe bo batakiri mu rwanda numvise ngo bashatse ngo bari barashatswe n'abazungu baba muri baba- umwe yari yarashatse mu bubirigi undi aba undi ashakwa n'umudage n'umudage ubwo rero ati abo ngabo bo ntabwo bazi amakuru yabo kuko ntibongeye kugaruka mu rwanda Mm.
ariko nyine papa we papa we akaba yari afite undi mugore yitwaga uwanyirigira burigita Mhm.
uwo mugore bakaba bari bafitanye umwana uwo mwana rero numva ngo ni mu- ni we yari mukuru kuri jyewe gusa yara ntabwo yaranduta cyane ashobora kuba yari nk'uw'icyenda gatanu gutyo kuko jye navutse muri mirongo icyenda na gatandatu Okay, uwo mwana yabyaranye na na Brigitte wanyirigira yitwa nde mama ya- mama yambwiye ko bamwita rurangwa Eh, ubwo rero kuba mama yarambwiye ko bamwitaga rurangwa naragerageje nyine niwe na niwe na yindi wenda niwe nashakisha kuko niwe niwe niwe maraso ya data agiye kuva mvutse kugera aho ngeze ubu ntabwo ndabona umuvandimwe uwo nabonye w'umukobwa numvise numvise batabyumva neza ngo nyine ba- kubera imiryango ye nyine isa nkaho yifashije we nyine ubona ko nta kintu bimutwaye ariko amazina ya ba nyogosenge ntabwo uyazi abo bashiki ba papa wawe eh, ndavuga wa bandi umwe uri mu birigi undi ari mu bufaransa amazina yabo ntabwo uyazi ntabwo wayabajije narayabajije nuko umusaza nayabajije we yambwiraga ngo ikibazo afite ni uko kera abana batitwaga amazina y'ababyeyi wasangaga hari nk'amazina yabo usanga nyine ba- bahimbwa nyine mu mu giturage nyine aho ngaho nyine we akagerageza kumbwira ko amazina yabo na yewe n'aya data atayi- ata- a- atayibukaga ari uko ari jyewe yamubwiye arambwira ati ni uko mbona usa na so ijana ku ijana ubundi urebye rwose nta nta ni- ni ati- ati nta kugira ngo mpite nibuka amazina yabo byangora hanyuma se uyu mama wa rurangwa Brigitte wanyirigira aho atuye urahazi yari umunyagisenyi kuko yari umunyagisenyi ariko nyine mama nawe ntago bo ba- baherukana baherukana mbere baherukana nko muri za mirongo icyenda na gatandatu na karindwi gutyo papa atarapfa kuko papa amaze kujya ku rugamba nkimara kuvuka uwanyirigira burigita yahise yahise yisubira iwabo na mama asubira aho ngaho mama ni ubu na mama aguma mu bugesera nibwo papa we numvise mu mateka nagerageje gukurura yambwiye yabwiye mama yabwiye nyogokuru wanjye ubyara mama ngo musigiye umwana wanjye ningaruka amahoro nza nza nzaba nzabagororera umwana wanjye we nzamufata kuko yari yarabwiye mama ko bitari bukunde ko babana nyine ubwo rero urumva n'ubundi agiye akimara kugoka ku rugamba jye ntabwo nigeze mbana na mama eh, mu- mu mu- mu myaka yose nyine jye nagize imyaka ibiri itatu mpita mbana na nyogokuru wanjye mpava navuye bibiri na cumi n'umunani aribwo nari ngiye gushaka ubuzima hano muri kenya nyogokuru wawe mwabanye hehe nyogokuru wanjye twabanye mu bugesera aha mu murenge we- mu murenge wa ngeruka niho twabanaga ukaba rero warananiwe kugera nyaruguru aho papa wawe rurangwa inyasi akomoka kubera ko bakubwiye yuko eh, umwe mu bavandimwe be ari we wasigaranye ibintu ugatinya ko nawe ugezeyo utarokoka Eh, ibyo ni byo mama we yambwiraga buri munsi yarambwiraga ngo ugiyeyo ntiwango wahita ngo wagaruka bagahita bagushyingura nigeze no kugenda ngeze i nyamagabe wawe bandangiye ngo ngo yag- ngo yari nka mushiki wanjye tuhageze eh, ahita nyine numva nyine baduba icyo gihe banciye intege nari na- nari nanategeye n'umusaza wagombaga kujya kuhanyereka tuhageze nyine baciye intege baraba- tu- tugarukira mu nzira tutagezeyo bitewe n'uko bari batubwiye ngo ngo nagenda ngo ndacyari muto ngo nagenda ariko nyine ngo nagaruka ngo nubwo nabaza njye ntabwo ari imitungo ni- cya mbere nari ngamije se cyangwa ibya data njye nari ngamije kubona nyine abo abo mvukana nabo amaraso yanjye kuko kubera mvutse ba marume ba- banyita ikinyendaro mbaho nkandamiza nkubitwa cyane mbona nyine batanyeneye kubera ko na ngo na data yajyaga bakubita kera kubera ko bari ibirumbo nyine kuri bo nabo barangiye hafi no kunyica kuko nk'ubu ngubu ki- mfite ikibazo cyo kuba ntumva ugutwi Oh.
kumwe kubera ko bo- aribo bankubise nyine bakangira gutya ya birababaje ku kudakundwa n'abagombye kugukunda bi- bitera agahinda iyo utakiriwe n'abo warutizeho ineza ibyo ngibyo ni ibintu bishengura umutima bigatera intimba ihoraho iteka mukayigendana muyizi ari iyanyu bikagora benshi kubumva no kumenya ko muyigendana ariko uri hano mu kiganiro agasoro kaburaga nicyo kibereho ni ukugira ngo tuganire tubumve kandi dushoboye gushakira hamwe turebe uko tugize imana haboneka nk'umwe eh, agashobora kukumva tugize imana tuhasanga uwa nyirigira Brigitte ah, yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya cyangwa se umuhungu we rurangwa tutazi irindi zina nawe ariko wabyawe na rurangwa inyasi akaba ari papa wawe niba rurangwa akumva uyu munsi muri kano kanya ku ijwi rya amerika ni mukuru wawe ni imfura ya so niba akumva muri kano kanya niwe waje gushaka niki ushaka kumubwira Njye nta cya mbere namubwira namubwira ati burya ubuvandimwe ubuvandimwe ubu- ubuvandimwe ni ikintu ni ikintu gikomeye mu buzima bwa muntu Cyo- cyo cyo nakifuza kumu- iki- icyifuzo cya mbere ni ukumusuhuza kandi nifuza kumubona mu gihe namubona nifuza ko twasenyera umugozi umwe tukubaka ubuvandimwe tukagira icyo twakigezaho wenda kubura kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye ariko natwe nyine ntabwo dukwiye kuburana mu gihe tukiri bazima rukundo eric urakoze cyane kuza mu kiganiro agasoro kaburaga ushaka eh, mukuru wawe eh, rurangwa ah, ukomeze utegereze wizeye niba yakumvise azatugeraho vuba ah, na bwangu hanyuma eh, tuzashimishwe no kubahuza ngaho rero amahoro y'imana Eh, si murakoze
agasaro kaburaga kabonetse
undi mubyeyi wumvise umwana we mushaka agahita yihutira kuza mu kiganiro agasaro kaburaga n'urudasingwa emmanuel wari warahungiye mu nkambi yari ahitwa imbazi mu cyahoze ari perefegitura gikongoro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yahahuriye n'umwana w'umukobwa wakomokaga ikibungo nawe wari wahageze ahunga ari kumwe na nyina wabo donatire yaje guhungira i burundi ariko agenda atwite yibarutse umukobwa ufite abana batatu rudasingwa emmanuel atuye mu karere ka nyanza umurenge wa mukingo umudugudu wa muturirwa mu ntara y'amajyepfo namuhamagaye numvise ijwi numva rimeze nk'irya wa musaza ukora ku gasaro kawe
yego niwe muvugana niwe yego eh, numvise mwarashatse ubundi banyita rudasinzwe manuel naba ntuye mu karere ka nyanza intara y'amajyepfo mu murenge wa mukingo umudugudu wa muturirwa naho akagari akagari ka kiruri hafi y'agasantere kaho bita mu gashyushyu noneho nkaba nara numvise umwana ambwira ko hari umuntu wandangishije kandi akandangisha abaza ati mfite papa kandi papa wanjye uwo papa wanjye simuzi mama we tukaba twarabananiye mu nkambi y'imbazi icyenda kane noneho agahunga ajya i burundi nanjye nkagaruka i nyanza hahoze ari muri komine ya kigoma na segiteri yari muri icyo gihe noneho ubwo mudugudu ni wa wundi wa muturirwa noneho uwo mwana w'umukobwa amaze kundangisha murumuna we nabyaye ngarutse aba ari we umbwira ati abaza mama we ati ese papa agira umwana aba yarabyaye umwana hanze noneho mama we ndamubwira nti noneho nkaba nari narabimubwiye noneho akimara kubimbwira numva n'undi muturanyi nawe arabimbwiye ko yumvise arangisha abaza ati papa bamwitaga rudasingwa manuel akaba na hakizimana eric noneho akaba n'umukecuru yambonerebere na deta nawe ari aho uwo mwana wabyaye yitwa nde nyina yagiye amutwite izina rye sinaryumvise iryo tangazo ryahisemo ni uku kwezi kwa kane usibye ko yavuze ko ari mu cy'ibitoki njye nkumva nifuza kumubona n'umuryango ukamubona iyi myaka yose mirongo itatu wari uyimaze utazi ko uwo mwana yavutse cyangwa se wari uzi ko nyina yagiye atwite narabazaga nyina wabo donatira Mm.
ko nyirakuru w'uwo mwana yari afite donatira yari amubereye nyina wabo noneho akaba yaraturukaga ikibungo nubwo aho twari turi bari mu nkambi y'ikibungo Mm.
noneho arangije nkibuka ko sikuru yari afite imashini iriya bakaraga y'intoki idoda yego
Eh, na nyina rwose yari umukecuru nawe ubona ukuze noneho abo nibo mbasha kwibuka ariko uwo donatira mukuru we kwa nyina wabo Mm.
nawe dutuye mu murenge umwe umudugudu ni wo tudahuye witwa kiganda hose n'akarere ni kamwe none se rudasingwa ubu rero ukoze intambwe y'abagabo ni ikintu cyiza cyane kumva umwana wawe agushaka nawe ugafata iya mbere uti uwo mwana ndamushaka nimumpuze nawe kuba kure y'imfura yawe wabibana gute njyewe nifuzaga kumubona rwose ibaze kumva nk'umuntu eh, avuga uti umuntu yajyanye inda sinzi ko yavutse sinzi ko nawe ariho urumva ni ikibazo gihabanye cyane ahubwo narushije kwishima nyimana no kubyumva numvise ko ari n'umukobwa numvaga bavu- avuga ko ngo yavuze ko abyaye gatatu nahise numva mwise agasaro emanuweli bidusobanuye ngo imana turi kumwe Oh,
Mm.
uri imfura rwose wamwitiriye ikiganiro agasaro kaburaga agasaro ndangije mwitirira na papa we ari we jyewe urakoze cyane rwose umukobwa wawe agasaro emmanuel ubwo rero ahasigaye ngiye kumushaka uzaba ukoze cyane imana izaguha umugisha kandi umubwire uti papa baragukunda cyane ati ku buryo akimara kumva i- iryo jambo akimara kumva ko wavuze na n'ubu akagisinzira n'aba- n'umuryango uragushaka rwose arakumva ubu ngubu mu kiganiro ah, ubwo rero ntabwo bigomba gutinda ngiye gukora akazi nshinzwe kugira ngo mbahuze muganire ngaho rero rudasingwa emmanuel mu gihe ugitegereje wizeye nkwifurije amahoro y'imana imana ijye iguha umugisha iteka ryose urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani abana babiri bavindimwe umuhungu muhawenimana jean de dieu yatandukanye na mushiki we chantal dusabimana batandukaniye mu ntara ya katanga mu cyahoze cyitwa zayire uyu munsi mushiki we aramushishikariza gutaha mu rwanda chantal dusabimana atuye mu karere ka gatsibo umurenge wa ngarama akagari ka ngarama umudugudu wa kabeho hari musaza wacu tutazi aho ari ubwo nitwe twagize igitekerezo bambwira ngo yaboneke uwo musaza wanyu se mwaburaniye he twahungiwe kongo nuko twe turahungukaho n'iyo nkumbuko none se mwamusizeye twamushize katanga umusaza wawe yitwa nde muhawe imana jean bosco muhawe n'imana jean bosco mumusiga muri katanga hari muhe mwaka duhunguka twahungukiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani icyo gihe yari afite imyaka ingahe muhawe n'imana navutse muri mirongo irindwi n'icyenda ubu icyo gihe naho turasaba gukarikirikira Ya- yari afite imyaka cumi n'icyenda bibiri cumi n'icyenda mumusiga muri katanga mwamusigiye nde hari um- hari aho yari ari hari ahantu hari Aho- icyamubuje gutaha Ba- mwebwe mugataha wapi ni gute abantu baburana ariko se mwaburanye gute byagenze gute kugira ngo mutandukane habaye imvururu zo gutaha Mm, kubera ko we yari umusore nyine ahita agenda turamubura turamushaka turamubura abantu mwari muri katanga icyo gihe kugira ngo batahe nabwo havaga imvururu hari abantu barabirwaniraga n'iki cyakizaga izo mvururu ku buryo hari ugukura abantu ariko we nyine aravuga ngo ntiyataha mwebwe muragaruka we muramusiga
Eh, ariko hari umugabo nuko wajyaga aza akatubwira ngo aramubona yababwiraga ko amubona he aho muri katanga n'ubundi katanga ko ari nini ni yamubonaga mu kahe gace wowe byasaba kongera gushaka nkamubariza neza ubwa nyuma aheruka kubabwira ko yamubonye ni ryari hari muri bibiri na gatatu
uwo mugabo ava mu rwanda akajya muri katanga akagaruka cyangwa se bazi Hmm?
uvuga ngo yamubonye yamubonagayo ariko we yari akashe Mm, ya- yari akashe aratubwira ngo yaramubonaga none ko muri bibiri na gatatu yari umuhungu w'umusore umaze kugera hafi imyaka makumyabiri n'itanu ntabwo ababwiye icyo yakoraga muri Oh.
katanga yakoraga mu mu birombe atubwiraga yakoraga ko iki yashatse umugore w'umuzayirwa atuye ko afite n'abana Mhm. kuko n'uwo yasizeho umugore n'abana uwo wababwiye amakuru yasize umugore n'abana arataha Mm, abo bakungomanikazi ntabwo baba bashaka gutaha i rwanda ngo batahane n'abagabo babashatse bababyariye abana eh, umusaza wawe rero ashobora kuba atarashatse gusiga umugore we n'abana be agahitamo kwigumirayo we wabwiye hari umusaza wacu wundi banganaga Mm.
bakamubwira ngo we ntabwo yasubirayo ubu se ni iki waje kumubwira hano mu kiganiro agasaro kaburaga rero mu rwanda nta kibazo twarakuze twarubatse imiryango Mm.
adufashije nyine yatubwira ko ahari byaba na ngombwa agataha
Ubu se muha amakuru nyine uramubwira uti mu rwanda ni amahoro ariko se muha amakuru yo mu muryanyu ninde usigaye iwanyu aho ngaho ba- babyeyi be bashiki be basaza be ninde usigaye namubwira yuko turiho turi batatu Mhm.
uwamukurikiraga bimenya imana jean dodiye nanjye dusabe imana chantale Mhm.
na nyambaro imana maria goreti ko duhari nta kibazo twubatse Mm.
nuko namubyara w'isidori yamu- yam- ari we wambwiye ngo nitumutakishe ngo ahora abona yamubonye Oh. ababyeyi banyu ariko ntabwo bakiriho
ntabwo bakiriho mama twagiye yata atu- we arabizi ko mama yapfuye turi kumwe Mm.
papa rero we Akomeye.
yaje gupfa turi guhunguka
komera amubwira ko atakiriho nyine yapfuye duhunguka Mm.
Eh, kuko papa yahungukanye n'uwo musaza wanjye nkurikira twebwe twambukanye n'abandi bantu bandi kuko twe twari twa- njye na murumuna wanjye twari twarahungiye i bukavu n'abandi bantu ba- badutwaye mama akimara gupfa urebe ukavuga uti musaza wanjye ngwino taha mu rwanda Mm. niba hari n'ahandi yaba yarimukiye nyine urabona kongo ni ngari Mm.
watubwira akatuvugisha mukamenya amakuru ye mukajya muvugana kuri telefone Ah, Eh, kuvugana kuri telefone byaba ngombwa nyine tukamwohereza n'amafoto uko turiho n'imiryango yacu chantal dusaba imana urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'imana aha nawe murakaze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa gatanu abana batatu bahunze bonyine baturutse ahahoze ari komini mbogo muri perefegitura ya kigali ngari bageze igoma baratandukana rutikanga ejide atuye mu karere ka rurindo umurenge wa ngoma akagari ka munyarwanda umudugudu wa rushayu arashaka mushiki we umurisa mukampamo ndashakisha mushiki wanjye wabuze mirongo icyenda na kane uko nagiye numva agasaro kaburaga abantu mwagiye mushaka muhuza n'ababo nanjye numva mfite ibyiringiro ko mwampuza n'uwanjye rwose bisho- bishoboka uwo mushiki wawe wabuze yitwa nde
Yi- yitwaga mukampamo umurisa niko twamwitaga
mukampamo umurisa mwaburaniye he
igoma
igomo guhari ryari
hari mu kwa gatanu mu matariki ya mbere
z'uhe mwaka
igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu kwezi kwa gatanu
kwa gatanu niyo mwari mukihagera
ni ukuvuga ngo muri mirongo icyenda na kane ababyeyi bamaze kubica muri ayo matariki mirongo itatu z'ukwa kane nibwo umubyeyi wa nyuma bamwishe w'umumama Mm. komera Ah, duhita duhu- duhita duhunga twari tuzi ko yapfuye yadashiyemo umwuka duhungana na mukuru wanjye na n'abo bashiki ba- na bashiki banjye babiri turagenda tugeze tugeze igoma noneho duhita tuburana twembi mu- umu- mukuru wacu mukuru asigara n'uwo mushiki wanjye muto wankurikiraga nanjye njyana na mushiki wanjye muto na fito nakurikiraga ubwo in- abantu twari twahunganye twaturukanye i rwanda twari turi kumwe nabo uwo mukuru wanjye na mushiki wanjye muto barasigaranye ubwo kuko ku kibuga cy'indege muri uwo mugoroba bahise baharasa biza du- dutatana
none ubwo se twarakomeje tu- Ru- rutikanga kugira ngo abantu bakumva u- u- urambwira ko wahunze uri umwana eh, mwahunze muturuka he iwanyu bari batuye he
muri komine icyahoze ari komine mbogo Komine.
icyahoze ari komine mbogo niho twari duturutse mwahunze muva kigali ngari uri kumwe na mukuru wawe na bashiki bawe gusa babiri papa wawe yari Mhm.
yamaze kwitaba imana
Eh, mapapa we bari bamwishe mama ariko baramutemye we ntiyapfa burundu ariko twahunze tuzi ko yapfuye abo mwahunganye ni abantu mwari muzi cyangwa se mwahunze mu kivunge cy'abantu mwa- nk'aba bandi Twa- ni- twahunganye n'impunzi zari zicumbitse iwacu Mm.
kuko ah, ba- ah, ubutaka bwacu bari babutwatse n'inzu bayikodesheje Mhm.
bayikodesha impunzi Mm.
noneho rukubise twahunganye n'izo mpunzi nibwo twageze igoma turaburana na mukuru wanjye ari kumwe na mushiki wanjye muto nanjye njyana n'abo twari turi kumwe ah, na mushiki wanjye nakurikiraga ubwo twageze muri zayire tugeze ahantu bitaga ku cyeshero twebwe batujyana mu kigo cy'imfubyi bitaga orudovijeni mukuru wanjye we asigara n'uwo mushiki wanjye bagiye gu- gu- gushaka icyo gutamira ubwo asigarana za mpunzi twari twaturukanye muri komine mbogo Mm.
ubwo agarutse asanga barabuze ubwo noneho twe twagiye muri orferina umubyeyi wacu arashakisha atanga amatangazo kuri kuri seyiferi ubwo mushiki wanjye we we yaremeye arataha muri mirongo icyenda na gatandatu ngewe nsigara muri zayire Mm.
ubwo noneho maze gusigara muri zayire muri mirongo icyenda na karindwi namenya- namenye ko mukuru wanjye ariho O- ubwo aranshakisha ubwo tuvuye muri mirongo icyenda na karindwi bitangira batangira gucyura impunzi ubwo nge baza kumva abantu bari baranjyanye muri ruferina twari duturanye baza kumvanamo bumvishe ko mushiki wanjye yatashye baravuga ngo mu rwanda ngo iyo abahungu bahageze ngo bahita babica ubwo bahita bamvana muri ruferina nibwo naje guhura na mukuru wanjye ndamubaza ampa amakuru ko mushiki wa mushiki wanjye muto abantu twari twahunganye ngo bamaze kuharasa bahise bahungana baratatana baraburana ariko se ubwo muri mirongo yego uretse Yego.
gato abantu bakuvanye muri oriforina bakubwira ko udashobora gutaha mu rwanda bakujyanye he?
banjyanye ahantu bitaga imugunga imugunga niho naje gusanga mukuru wanjye mubajije amakuru ya mushiki wanjye ambwira ko ingoma ariho twaburaniye ubwo nawe yahise abura n'abo bantu twari tugumye twahunganye n'uwo mushiki wanjye baburaniye ubwo muri mirongo icyenda n'umunani umukuranyi twaje gutahana tugera mu rwanda dusanga mushiki wanjye mu- uwo nakurikiraga we yarahageze ari kumwe na mama ibyo batubwiraga ko ari ukubeshya abantu babica dusanga ari ukubeshya Mm.
dukomeza gutanga amatangazo kuri seyiseri noneho muri bibiri na kabiri seyiseri yaje ishakisha ngo umuntu babaza wibabara na wibabara ko hari umwana we waba warabuze babaza umuturanyi Mm.
aravuga ati abana be yari afite bose baratashye kuko mushiki wanjye uwo mu- yari muto ntabwo abantu bari bamuzi Mm.
ubwo dukomeza gutanga amatangazo kuri seyiseri ahantu cyahoze ari komine mbogo niho yakoreraga kuva n'ubwo kuva bibiri na kabiri kugeza uyu munsi nta yandi makuru twigeze kumenya twongeye kumenya nibwo numvishe ko agasaro ka- kabo- kaboraga ka- gahuza abantu nanjye nibwo nafashe umwanzuro wo gutanga gushakisha ndebe ko nanjye mwamfasha imana ibishije- ibikunze nanjye namubona
mu mwaka wa bibiri na kabiri na kabiri seyiseyeri yaje muri komine mbogo ivuga yuko Eh, ifite bari- umwana witwa umurisa
eh, ko avuga ko ababyeyi ababyeyi be yi- bitwaga wibabara
Mm. kandi ugasanga Eh, wibabara ni babashe- mama wawe
Eh, wibabara ni mama wanjye bamwitaga wibabara imakurata ariko yari azi wibabara papa we bamwitaga umugisha eduwari
iyo mwajyaga kuri komine mbogo gushakisha hari umuntu wa seyisiyeri wabakiraga akababwira ko ubutumwa bwanyu abujyanye cyangwa se mwabusigaga kuri komine mukizera ko buzagera aho bugomba twabushyira kugera kuri komine mbogo tukaba bati wenda bizareba bakatwereka amafoto ariko amafoto batwereka ntayo twabonagamo ati nimwandike ubutumwa tuzabujyana tugasubirayo tuga- tugasura tukora ko hari icyagarutse tugaheba kuko urumva icyo gihe twari abantu b'abaturage tukiri n'abana tutarasobanukirwa neza Mm, birumvikana icyangombwa ni uko hari amakuru agaragaza yuko mu mwaka wa bibiri na kabiri umurisha mukampamo yari akiriho kubera ko seyiseri yashakishaga ababyeyi be kugira ngo imugeze aho agomba kugera kubera ko yari akiri mutoya mbese ejide rutikanga muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ingahe njye nari mfite itandatu ngiye kuzuza irindwi Eh, ko nari gutangira mu kwa cyenda niwe wankurikira ubwo yari afite ine niba mushiki wawe umurisa akumva ashobora kuba uh, seyiseri yaramufashije kugira aho agera akabaho uh, yego niba akumva muri kano kanya um, n'ayahe makuru mufitiye eh, y'ababyeyi y'umubyeyi we eh, atazi ko akiriho eh, y'abavandimwe be bariho eh, yego yamubwire
namubwira ko mama we wibabara makurata ariho na mukuru we mukakarisa aracyariho nanjye rutikanga ndacyariho na ntawuhiga umugabo wari mukuru wacu aracyariho rwose papa we niwe wi- wapfuye abandi bo turacyariho njyewe narashatse mfite umugore n'abana babiri na mushiki wanjye yarashatse ariko ntiyari yabyara mukuru wanjye nawe yarashatse afite abana batatu ubwo umukecuru wacu we turacyamufite ari mu rugo turi kumureberera ejide rutikanga urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka mushiki wawe umurisa mukaba mwaburaniye eh, kuri goma mu kwezi kwa gatanu yego umwaka w'igihumbi kimwe magana yego cyenda mu mirongo icyenda ntangiriro na z'ukwa kane gatanu.
ubwo rero ukomeze utegereze wizeye nkuragije imana abakozi babyeyi imana ibahumugisha ku bw'umusanzu mutanga wo guhuza abanyarwanda baburanye rwose imana ijye ibahumugisha urakoze cyane
ubu icyo nakubwira izo nomero n'izajya zimuhe yego umuntu uhereza nomero ze yewe nze kumumuha bavugane ubu Oh, ntabwo ndi mu rugo ariko naza kumuha bakavugana yego cyangwa se a- mu muhe nomero aze muhe bavugane cyangwa se azaze no kumusura gusa amarembo arakinguye
none rwose ibanze kumva nk'umuntu eh, avuga uti umuntu yajyanye inda sinzi ko yavutse sinzi ko nawe ariho urumva ni ikibazo bihabanye cyane ahubwo nabashije kwishima nyimana no kubyumva numvise ko ari n'umukobwa numvaga bavu- avuga ko ngo yavuze ko abyaye gatatu nahise numva mwiseka gasaro emmanuel bidusobanuye ngo imana turi kumwe Oh,
Mm, uri imvura rwose wamwitiriye ikiganiro agasaro ka buraga agasaro ndangije mwitirira na papa we ari we jyewe
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbashimiye kwa mwaduteze amatwi ndashimira cyane abadufashije kugira ngo tubone udusaro twaburaga abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereja ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiye imana
Voice of America, ijwi ry'amerika rihuza abantu diaspora bavugana ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse aho uri hose tega amatwi ijwi rya amerika
abo nshaka cyane ni abo bamama babiri papa yareze nawe ari imfubyi nibo egide yari yambwira ati hari abana babaga mu rugo papa yareze yanishyuriraga ishuri ubu baranashatse bafite n'ingo nziza ati nzaba- nzashaka uburyo mujyanayo bagire ubuzu barebe mbi- mbaguperezateho muganire mbereke umwana n'umubyeyi wa- wabareraga ni ubwayo ngo ibyago nagize ni uko regide yahise yiyitirira
We have been waiting for you, Agasaro. Your family, they are very happy to see again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio, voice of America.
mama wanjye icyo namubwira ndamukunda cyane ntabwo ndagira amahirwe yo kumubona ndabemerewe nta n'ifoto ye ndayibona ariko nk'umwana we w'imfura Yvette umutoni wase yakundaga kwita shingo ndamukunda cyane kandi ndamutegereje nizere ko nzamubona ni imfura cyane yampaye ubuzima nk'umubyeyi ndamukunda cyane agasaro kaburaga